Paartii ODP'tii fi ABO waan duraan irratti waliigalan hojjechuuf waliigaltee tana itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatti irratti waliigale akka jecha ittaantu pirezidaantii naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hassanitti qoodii jaarroleen dhiyoo tana jaarroleen araaraa dhiyoo tana wallagga dhaqaniitiin waan irratti waliigalan irratti mari'achiisan qoodu guddaa qaba. Namoota adde Xayyibaa bilbilaan dubbise.
Adde Xayyibaa paartiin Dimokiraatawaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo har'a waliigaltee isaanii cimsachuudhaan hojjechuudhaan waliigalanii jiru ka jedhu oduun dhaga'amee jira. Mee maalirratti waliigaltan qabxiileen waliigaltee keessanii maalinni qabxiileen irratti dubbattan?
Egaa guyyaa har'aa dhaabni keenya ODP'dhaa fi akkasumas addi bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaan dura magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraatti hooggantoota dhaaba keenya ODP'tii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi yookaan waliigalteen kanaan dura waliigalame jira. Bu'uuruma saniin gara biyyaatitti adda bilisummaa Oromoo yeroo galu waliigaltee sanii lafarra oolchuu fi hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf haga tokko deemamee jira. Haa ta'uuti waliigalteen sun guutumaan guutuutti hojiitti geeddaramuu waan hin dandeenyeef rakkooleen tokko tokko keessattuu gara lixa Oromiyaatitti dhalataa turanii. Kanaaf irra deebameetiin keessattuu jaarsoliin maanguddoonni naannoo keenyaa dhimmi kun keessattuu boora'uun nageenyaa naannoon keenya ammallee tasgabbii dhabuun fi haalli lafarra jiru jechisaa waan ta'eef kaka'umsa mataa isaaniitiin jaarsoliin maanguddoonni biyyaa walfilaniitiin jaarsummaatiin dhimmoota paartiilee lamaan kana gidduu jiru ilaaluudhaa fi sochii taasisaa turanii sochiin sunis guyyaa har'aa xumura argatee jira. kaayyoon jaarsummaa kanaatis walii galchisiisuudha walii galchee kanaan dura ture san akkaataatti cimuu danda'uu fi qabatamaatti jijjiiramee rakkoolee amma jiru furuu danda'u irratti cimsuudha waan biraa of keessaa hin qabu walii galtee haaraa yookaan walta'iinsa haaraa raawwatamu osoo hin ta'in hojiitti akka geeddaramuu fi haalli amma jiru akka jijjiiramu gochuudha. Nageenyaa fi tasgabbiin waarawaa ta'e akka uumamu gochuudhaa fi kaka'umsi isaan fudhataniitiin ka'an guyyaa har'aa kanallee dhaaba ODP fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti illee wanti ta'e sun walta'iinsa asmaraa irratti ta'e sanii cimsuu fi saffisiisuudha qabatamatti akka geeddaramu godhuudha.
Adda Xayiba dhimmoonni sooshaal miidiyaa irratti illee kaanii wal falmisiisoo ta'anii dubbatamaa turan tokko dhimma waraana adda bilisummaa Oromooti. Dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo furmaata tokkorra hin geenye maali waliigalteen jiru? hireensaa maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti gamaa gamanaa yaada adda addaa walitti daddarbataa turan dhimma kana irratti dubbattaniittu jedhee yaada maalirra geessan gama sanaan.
Egaa qabxii waliigaltee sanii keessaa tokko kan ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waliigaltee san keessatti illee kan ibsamee jiru fi guyyaa har'aa illee kan sirriitti irratti mari'atameetii waliigalame waraanni kun akkasumatti waraana bittinnaa osoo hin ta'in humna dabalataa yookaan qaama waraana naannoo Oromiyaa ta'eetiin humna nageenyaa cimaa tokko uummachuudhaan tokkummaa'uudhaan jechuudha walitti makamuudhaan humna cimaa humna nageenya naannoo keenyaa karaa amantiisaa ta'een eegsisuu danda'u ta'eetiin cimeetiin leenjiin garaagaraa kennameetii kan humna waraanaa cimaa ta'uu hin dandeenyellee lammii kamittuu carraan hojii uumamee fi hojjetaa mootummaa ta'eetiin waraana kana keessaa illee fedhii isaatiin illee bahuu danda'us sadarkaa sadarkaatti ilaallamee leenjiin gahaan kennamee fi humna dabalataa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'uttiidha. Akka tokkummaa'utti yookaan akka maqumuttiidha waliigaltee asmaraa irratti illee kan taa'ee jiru. Guyyaa har'aallee qaama nageenya poolisii Oromiyaa ta'eetiin akka akka isaatitti jechuudha. Kan humna san ta'uu danda'u gahumsa isaatiin makamuu fi tokkummaa'uttiidha kan waliigaltee kana keessatti kaa'ame jechuudha irratti waliigalan.
Gama biraatiin adde xayyibaa naannolee daangaatti okkarawwan adda addaatu ka'a namoonni ni ajjeefamu ni saamamu ka daangaa ce'ee daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamu jira fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz gama biraatiin immoo naannoo shanii bulchiisa naannoo Somaalee keessaa leellaan geggeeffama ammoo ammaallee Borana keessatti waan akkasiiti kan deemaa jiru dhimmoota akkas akkasii jira gama tokkoon gama biraatiin immoo achuma Oromiyaa keessatti immoo maqaa adda addaa fudhatanii kanneen okkara geggeessan jiru. Wanni jedhu gamaa gamanaa dubbatamaa ture tokko ka daangaa caamee geggeeffamu kana kan uummanni kuma dhibba hedduudhaan lakkaa'amu qe'ee irraa buqqa'ee kana lammaffaamu achuma Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin waraana mootummaatu nu rukkute jedhanii kanneen iyyatan jiru gama biraatiin immoo nuti waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii kanneen waan akkasii raawwatan jiru kan akkamitti adda baasuudhaaf akkamitti irratti hojjechuudhaaf karoorfattan.
rakkoon akkuma caqastee daangaa irratti bifa gara garaatiin nageenyii fi tasgabbiin jiraachuu dhabuun iddoo iddootti aanaa irratti illee bakka gara garaatitti akkuma kaasee ni jira. Haa ta'uutii waliigalteen intarra waliigalli kun rakkoolee kanneen furuufillee ka'umsa yookaan bu'uura cimaa ta'a jenneetiin fudhanna. Waan wal makeetu jira yeroo ammaa hokkora uumamu kanneen keessatti boora'uu nageenyaa keessatti dhimmoonni wal makan jiru. maqaa garaagaraatiin hidhateetiin yakka garaagaraa qaamni raawwatu jira yoo xiqqaate kan adda bilisummaa oromoo kana bifa kanaan walii gallee waliinis nageenya eegsisuu fi tasgabbii naannoo oromiyaa keessatti akka uumamuuf waliif hojjenne jennee qaama walii galtee kanaatis waan ta'eef kun gara tokkotti cituun isaatu furmaata guddaadha. Kanaaf akka akka isaatitti ilaalameetiin nageenyi akka uumamuu fi qaama nageenya eegsisu kan biyyattii yookaan kan federaalaa wajjin illee ta'uudhaan nageenyi boora'uun mul'atu kun yeroo gabaabaa keessatti toora akka qabatu kutannoodhaan hojjechaa jirra. Naannoo Benishaangul Gumuz wajjinis lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf akkaataa danda'amu irratti namoota deebisuu qofa osoo hin ta'in achitti nageenyi akka jiraatu hojjetamaa jira. Waliigala isaa bakka rakkoo rakkoon jirutti daangaa irratti illee keessattuu waliigaltee guyyaa har'aatiin booda cimneetiin irratti xiyyeeffannee kan hojjennuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoon keenya karaa guutuu ta'een nageenya waaraatitti akka deebi'u ni hojjenna jechuudha.
Gama biraatiin dhimma yaaddessaa ta'e ka ture rakkoon isaa hooggan olaanaatu hin ta'in kanneen caasaa mootummaa keessa jiran kabiroon immoo kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaranis walirratti barreessuu jechoota adda addaa daddarbachuu ibsa adda addaa baasuun rakkoo kana hammeesseera kanneen jedhan jiru. qaama mootummaa keessa caasaa keessa warri jiranis ibsa adda addaa ka baasan ejjennoo mootummaati ka jedhan jiru lakki ejjennoo mootummaa miti namoota dhuunfaatti baase ka jedhan jiru dhimmisaa garuu wal falmisiisaadha dhimmoota kana akkamitti waliigaltee keessanii wal simsiistanii deemuudhaaf murteeffattan.
ololli bifa gara garaatiin utuu waliigaltee kanas karaa guutuu ta'een hin hubatin yookaan hin beekamin sadarkaa nama dhuunfaatittis namni akkuma isaa galee fi akka fakkaatetti wanta gammaatitti deddeemaa ture jira keessattuu toora miidiyaalee hawaasaa irratti wanti hedduun hin mul'ata wanti qaama waliigaltee sanii hin taanes yookaan wanta ejjennoo mootummaa naannoo oromiyaatiin ibsine hin mul'ata keessumattuu oromoon akka hiikkatu yookaan waraanni bilisummaa oromoo booji'amaa akka ta'etti laakka'uu fi wantoota ummata garaa hammeessan bifa garaagaraatiin kaasuun in mul'ata haa ta'uti garuu qabatamaa wanti jiru ejjennoon mootummaa naannoo oromiyaa isaa ifatti akkuma yeroo garaagaraatti hawaasa wajjin illee mari'achaa dubbachaa turre kanaan alaadha mootummaan naannoo oromiyaa uummata keenya waraana irraa hiiksisuu yookaan waraana bilisummaa oromoolee booji'amaa taasisuu osoo hin ta'in humna dabalataa ta'eetiin nageenya naannoo keenya akka eeguu fi qaama keenya ta'eenitti dabalameen wajjin akka hojjetuu fi tokkummaa yeroo ammaa mul'achaa jiru kana cimsuu keessatti humna akka ta'uudha malee waraana hiiksisuuf illee kaayyoo kennas miti ajandaa kennas miti wanti uummata waliin mammari'achuu jalqabne jira gara fuulduraatitti illee ejjennoon mootummaa maal akka ta'e ifatti miidiyaalee irratti illee karaa isa ta'een qaamni dhimmi isaa isa ilaallatu ibsaa hin deema gama adda bilisummaa oromoo jibillee ifatti uummataa wajjin mari'ataatiin ejjennoo isaanii ibsaa yoo deeman konfiuzhinii yookaan wanti amma ifan taane kan asii achitti namoonni akkuma isaanitti fakkaatetti hiikatamanii kan kun qulqullaa'aatiin wal hubannaan illee uumamaatiin deema jennee amantaa qabnaa gama keennaan isuma kanaanitti deemna jechuudha gara fuulduraatitti illee cimsine.
Pireezidaantii ittaantu bulchisa naannoo Oromiyaa adda Xayyibaa Sankaayoo ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis.
gama adda bilisummaa oromooti bilbilleetiin yaada isaanii kana irratti gaafachuuf marroo hedduutti deddeebinee tennuun taane akkuma arganneen boritti dachaan itam caqasuu hojjetan turre adoonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti.